at the end of the day wetin we want now make queen naomi prince tadeni and the KBC live inside the main palace alone after all queen naomi is the first wife and she deserve the respect i don't know how mama lawo olorirunke come be as if say her matter can worse pass for the body of our beloved queen naomi People they talk say ronke should be arrested because of the kind comments which they make concerning queen naomi's son eh, our beloved queen naomi jide anwayo god wey they fight your battle e neither dey sleep nor dey slumber He go always deliver you from the claws of all your enemies no worry stay fast now welcome back again to my youtube channel o oh my correct correct pipo if na the first time wey you dey see this youtube channel abeg make you try like this video and make you subscribe to the youtube channel if you na a returning subscriber i thank you well well o na you gogogo na im be the real mvp eh this alleged information wey e dey come o dey say na straight from the palace of the oni of ife the oloris, their loyalty, their betrayal, all the intrigue whether they cause for inside the palace it e don't make make e be say the royal palace of the oni of ife The drama wey they e flow from there they hot like pepper soup queen naomi they faced with many many wahala from all angles as enemies they circle like you know hungry lions whenever it e concern queen naomi matter but na one woman own na im worst pass out of all di women and na im be olorirunke i remember vividly last two saturdays wey dem dey do naming ceremony for olori tobi phillips son when e be say dem dey do say eh, ritual make everybody chop eh, you know like an oracle kind of thing when dem do am for the palace everybody chop put am for the same food put for mouth then share two two thousand for all the whole wives Ororonke carry im own give Temitope, meaning say im no want pikin, say make Temitope collect her own share of the item. True true, Temitope collect am for im hand. I con dey wonder say you wey don make am clear say you no wan born pikin for the Kabiyesi, why are you still interested in Tadenikawo, Queen Naomi's son? Why you dey chook mouth for Queen Naomi's son body why you dey chook body for queen naomi son body why you dey put mouth for wetin concern queen naomi son na that part i never fit to understand but you know this olori tobife olori ronke now e don come out with a promise wey e fit to change the game queen naomi dey shake you know e dey shocked e dey stunned as eh, olori ronke dey open mouth dey talk this matter like this. One of the palace insider pledged her loyalty to the king. Eh? She don't vow to protect Queen Naomi at all cost and Prince Tadinikao by any means possible. This promise na the kind one wey e be say they shake the foundation of the palace. But when this sudden change of heart come happen now, nine people they ask. Ronke wey we know say e no wan take eye see queen naomi na ronke now we hear allegedly say e knack hand for ground say lie lie as long as she dey for dis palace say queen naomi will never ever enter inside di palace na you again na im come open mouth talk dis kind thing na you again na im come dey make all dis kind of promises ha no na only mugu na im dey go beat twice na im dey go beat once and e go dey wait make the thing happen again before e go get sense láyéláyé. ronke wey e be say e don dey accused with treachery e don dey accused with mamalawo things e don dey accused with manipulation of queen naomi all of a sudden you just change you just turn to a lover of queen naomi and a protector of Tani ah no <laughs> no abeg aunties go anike ronke don come out to prove say she fit to truly become an ally for queen naomi she don offer herself as a sacrifice to the kabiyesi ready to defend the palace against any enemy but this one na dangerous game Oh, ah i know say kabiyesi heart soft because i don dey see one or two videos where kabiyesi dey hold eh, ronke hand dey look ronke eyes as say ah ìgbà wo ni dúdú ìgbà wo ni lọ́ọ̀fù yìí bẹ̀rẹ̀ ìgbà ni lọ́ọ̀fù yìí bẹ̀rẹ̀ <laughs> for queen naomi this vow fit fit be the uh, lifeline wey she need uh, people fit change change true true. Uh, Uh, she dey battle suspicion she dey battle the betrayal from all sides And arunke promise na the beacon of the of hope wey she never never expected but when devil dey carry gifts dey come give you e dey good make you dey sleep back Oh, hey, eh, watch that gift carefully Oh, hey, eh, make e no go be the gift wey e be say e go cause kasala for you my correct correct people are saying na wa o hey the kind drama wey e dey unfold for the palace no be small tin o oh. ah e don bring me to the question of how genuine be this love and friendship wey Olori Ronke dey try to preach to Queen Naomi. How genuine is it? How true is it? Because eh, once bitten, shy, twice shy. This na strong story of loyalty wey dey shake the palace. Many many online in-law don dey tell Ronke say make Ronke zukwa ike comot body for wetin concern Queen Naomi. Queen Naomi never asked for your love. He never asked for your attention. He never asked for your help. Comot body for waiting concern Queen Naomi. Because this kind of fake love, if it lead to another thing. Ronke don prove several times say she not there for Queen Naomi. He don't prove am several times. So why come out again with this kind of show of uh, love and proving of love? ronke abeg take yourself out of queen naomi's life na so people dey tell for comment section honey please don't allow this to happen na so people dey talk for comment section because now, from how are you I've been a good morning dey dey take get how are you before water water go pass Gary. mm. My correct correct people. na dis alleged information now i hear oh ah, make una remember say na alleged ihoja koma here i no dey afraid dem stay for inside the palace as i hear the information i say no be only me and iye go hear am now i go need to package am come eh, informate my correct correct pipo eh wetin you think about this particular one abeg make you feel free make you share your thoughts eh, below in the comment section uh, if you never like and share the video your own self no go spoil uh, make you try like and share the video yeah, if you never subscribe to the youtube channel and turn on notification bell eh, and i beg i dey beg you make you try do that one i go endeavor to bring you more fresh and spicy updates as things dey unveil for inside the palace of the Ooni of Ife make you no forget say e dey important make you like and share the video.